You know, welcome back to another Booger edition of Let's Talk About It on ONIF TV. My people, in case you never hear, make I quickly tell you, <laughs> our number one, our president, in the finally, finally address Nigerians. You know, say everybody shout, say make make president talk, president talk, you know, finally talk. Oh. <laughs> but this thing we say, as usual, not a life, now pre-recorded video, and then, then, then, then, then, then do. For that video, the interview, they asked our president, say, after you leave, after you command for president, as, as, as, as president of Nigeria, what you go they do? As a president talk, say, uh, after I finish uh, with this presidency, say this issue of presidency, say, he will go back to him farm to keep himself busy and uh, that time him go let nigeria know say him mean well we say uh, na na na na well o oh, i mean to everybody wey say him dey nigeria the interview come ask abuhari say the issue the the the issue of you doing rail railway from nigeria here to chad wetin happen why you dey do that kind of thing why you dey do benefactor to to to to to other country as, as president talks say um, him do because to uh, <gasps> so so for for what do you call that for uh, to to unite them together he talk say because say you know in in the issue of insecurity so that those people can actually help them once in render help to them and, and whenever he need the help of chad or the Republic or so dem go actually render that kind of help to him The question asked at and say, okay, on the issue of insecurity, what did they happen? What did they do? Another talk say, recently, ain't change the uh, what do you call them? Uh, our chief security, chief officer, ain't change them on because on, on, on because of insecurity. It talks say very soon, very very soon, all the bandits go later understand the language wey be say he go speak nítorí very soon he go shock <laughs> all the bandits say all the boko haram say he talk say he don try on the island of northwest he talk say he talk say no be the same way wey be say he met them them dey now na buhari talk am o he talk say he don help their life he don on the issue of security say he don try for northwest I ain't talking more. I'm very talking more. They person ask Buhari say on the issue of food, saying cost, what's happen? Our economy hard. People don't see food chop again. People they hard to chop. People pay to, to eat the three square meal. In hard, what's happen? As far as Buhari talk, he talk say on the issue of economy say the only one message him say he wan send to nigeria say him happy say nigeria no understand them. they ask am okay wetin be the language he talk say he wan send all Nigerians go farm say finally finally he happy say Nigerians don go back to farm i no know which Nigerians go back to farm because because <laughs> no be everywhere no be everybody sabi go do do do do this kind of farming again i no sure say maybe uh, maybe our leader dey sponsor our farmer i no know which which which which farmer fit go farm again for north there dem fit go farm again Southwest now, people don't go farming again. I no come know where exactly, where exactly all these farmers they do website say, body talk say, happy say all Nigerians don't go farm. He constantly blame the, the, the issue of security on top farmers say na because no security day for Nigeria na he make our farmers they die. They come ask they say on the issue of youth wey they say get job this issue wey be say <laughs> they rack our country <laughs> they rank our country We say they they they they rank our country as the third country We say our youth no get job for this country na so our buhari talk he talk say if the youth if the youth want job they have to behave themselves <laughs> make you watch that part you get i say i'm just dey do sweet sweet sweet mouth watch out. because nobody is going to invest in an insecure environment. So I told them, I said they should tell the youth that if they want jobs, they will behave themselves, make sure Nigeria is secure so that people can come and invest. Now I be that. now wetin Buhari talk on top the issue of youth, Now that one I will talk on am. And talk say make the youth behave themselves if they really want job. So for the past six years, we be saying don't be on top on top of this thing now. We youth, we never behave ourselves rich. So that's why the the the the econ which one side say people don't dey find their means to create job for themselves yet you see they ban everything the cryptocurrency we say people they use to job you ban Two times we say people they use to job you ban am everything everything wey people say people they use to chop for this country you ban am No problem. They go say ask our Buhari say again on top the issue of Twitter. He come talk say <laughs> hey, eh, hey, uh, keep that one to himself say hey, hey, he no go talk that one outside for for <gasps> people. <laughs> na wetin our president na wetin he talk for the interview we say dem do. na <laughs> wetin he talk be that. I come dey wonder wetin our president mean by say no be the same way wey he met the issue of security the the, the, the issue of insecurity no be say him say him met am na him dey na him talk say the issue of security don't improve our country I him talk am o because be like say all the issue of killing wey say they happen every day for nigeria be like say our president no know about am because be like say all the kidnapping wey say they kidnap people for nigeria our number one don know about it because i don't know how our presidency say the issue of security don't improve for this country. People they they they they, they, they kidnap themselves every day. They say nowhere is safe in this country. Nowhere they say nowhere they say. Of recent now they mark they of recent now they mark Lagos as one of the most terrorist place to live in Nigeria. Lagos. Now imagine Lagos will become one of the most terrorist place. Now tell me where where where where they safe? No nowhere they safe again. In fact Abuja, no they safe. White House safe, no they safe. White House, where Mr. President they live, you know they safe. I don't call where President sit down on. Oh. <laughs> so now the interview will be say, our President do. Now evidence. Make I see you my next video. Thank you.